Shocking revelation. One woman like that, Chubby say she claimed, and she claimed herself for herself. She claimed and say she died. She went to hellfire. After she visit hellfire, she still go to heaven to do excursion. After, after say she's now she talk herself say she saw Jesus. She saw many people for hellfire who say they know they This woman don swallow her word back o oh. e come back see say god don beat am for dream <laughs> This woman come shout say na lie o oh. i no die in fact i no go anywhere o oh. i no see in fact i no see jesus i no see fire. na just wetin i go chop na him i go find o in case you never watch the video abeg <laughs> make you watch am. i told the church of christ that i died i went to heaven and here that I saw the Lord Jesus Christ, Abraham, Mary, the mother of Jesus Christ. I also said I went to hell and I saw the devil and people being tortured. I'm here to let you know that it was a lie from the pit of hell. It was not true. Please forgive me. Like seriously, I don't know some people problem. I will tell you, I don't know their problem. Most this Maybe some people no come get the fear of God for mind again. I no understand. Lazarus for Bible wey die for three days. He no come back tell us say he see fire and heaven. He no do that. You come up and say you slept, you die. Just say you visit fire and heaven at the same time. How is that possible? And that video wey be say that woman did that time dey the the the video trend people dey talk hey just see one woman wey visit fire and heaven talk am say uh, he, she say say the woman see jesus for for dream why people are like this na seriously these are the type of people wey be say dey make some people dey look christianity as as somehow imagine you go tell me say god don beat am for dream or for real life she come come out now come dey converse now those people now wey be say she don't use that first uh, vision to you know na maybe <laughs> say she don't brainwash them with that first vision so what will happen now to those people now no what will happen to those people now i know say this type of people dey too plenty for this country i no just like they dey mouth for anything concerning this kind of thing they tell they tell you but the thing be say when we try dey talk fast this type of people eh, <laughs> seriously they, they, they need to be dealt with seriously to be de- they need to be dealing with them seriously i dey tell you can't imagine this kind of thing you stop say you die you see jesus for dream for where let me see am because he tell us now say na lie you no see jesus so if now me be pastor for that church i go tell am say make make dem lie you down make dem dey give you koboko dem go beat you be say your head go correct wetin you dey think before some people because of wetin dem go chop because of wetin dem go chop only god knows how many church that woman go don go don reach go don tell dem say ah she see this she see that i remember when i dey young that time one woman the other day dey cry our church that time talk say talk am say she say she die she went to heaven she do this she do this after finish you give her money now mo tell me now how will the people believe those those those ones wey be say im e read for true no no no say there are some people wey be say the thing fit real for true say okay they die they see jesus they see everything but more tell me now with this kind of things now wey dey happen now how you wan take tell me say you die for true true you see jesus and i go believe you you see fire you see heaven and i go believe you true true no wahala i know say in france they don swallow that the first revolution wey be say she talk <laughs> now that she don't talk and say and life they like say she no die she and she no she maybe a convulsion I him do I've been wetin dey call am maybe a hunger you know say they. They watch reach one extent You say you know say if hunger catch person reach one extent you go dey see something else i tell you you go to see vision if better you know say that different kind of hunger if better hunger catch you you go dey see vision of heaven maybe na maybe that, that kind thing do that woman that time because eh, she come dey tell everybody say um, she see she say she see heaven and fire. that video that time the thing trend for social media everybody come dey watch am that time everybody dey watch am for social media that time people, people come dey give am comment in fact the human trend can't imagine what's the happen now no no can't imagine what's the happen now Now only god will help us for this country i tell you now only god go help us for this country so my people, now the woman we talk and say she died before i see heaven and earth she don't come back tell us say na lie say she no die she no see heaven and earth so <laughs> may may <laughs> wetin you think about these things With dis type of people, make us to believe the real uh, people again for this <laughs> for this country because you know say when too much of fake You know they happen come out believe original say. thing go hard o so wetin think be your opinion about this woman we talk talking? say na lie lie lie don't become like mohammed for this country make me hear <laughs> your opinion don't forget my name is mc top secret see you in my next edition thank you bye. I told the church of Christ that I died, I went to heaven, and here that I saw the Lord Jesus Christ, Abraham, Mary, the mother of Jesus Christ. I also said I went to her and I saw the devil and people being tortured. I'm here to let you know that it was a lie from the pit of hell. It was not true. Please forgive me.